mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze makuru yacu nako mu kiganiro muri isanga cya none ikaze
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu muri congo hakomeje imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'umutwe wa m makumyabiri na gatatu iyi mirwano iravugwa mu duce twa kibumba na buhumba muri teritwari za nyiragongo ndetse na masisi ibi biraba mu gihe mu cyumweru gishize ingabo za loni muri congo monusco zatangaje ko zigiye gufatanya n'ingabo za congo kurinda umujyi wa goma n'undi muto wa sake gufatwa n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu hagati aho abaturage benshi bakomeje guta ibyabo bahunga imirwano ibyo n'ibindi ku mutekano muri congo nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu muri iki kiganiro muri studio twabatumiriye abasesenguzi bari budufashe gusobanukirwa uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa congo kuri telefoni turi kumwe na bwana luke barikeka wiriwe neza
niyo bwana edirwema mwiriwe neza cyane kandi tubashimire ko uh, mwemeye kuganira natwe turi kumwe kandi na safari makuza bwana safari nawe ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze munyamakuru edirwema kuduhereza umwanya tukaganira namwe urakoze cyane reka tuhere kuri bwana luke barikeka muri iyi minsi hashize igihe havugwa imirwano ikaze mu turere twa masisi ndetse na nyiragongo ubu nk'amwe b'abasesenguzi muri aho ngaho ibintu murabona byifashe gute
amakuru ntange kubwira abadukurikiye kandi nkabwira abanyamasisi n'abo muri nyiragongo ngo pole sana kuko imbere y'intambara abantu benshi barahunga ibintu byinshi bikapotera ni ukuvuga ngo pole sana umunyamakuru rero nashatse izo ndabona ko intambara ari ndende kuko muri cya kiganiro twagiranye bambata ibihugu baracyakomeje gutsimbarara ku mugambi wabo ndabona ko intambara ikiri ndende ni kugira ngo ariko kugira ngo icyo twasaba ni ukugira ngo abaturage bo bonyine bagira ubusoro niba abafite icyo barwanira bakirwanire ariko abaturage babahaye amahoro ibyo ngibyo nibyo ngiye iki kiganiro ndi kubona ko intambara ikiri ndende
bwana safari makuza luke barikeka ngo intambara iracyari ndende kandi abayenyegeza ngo ni bampatse ibihugu wowe urabibona ute
murakoze cyane munyamakuru w'ijwi rya amerika nibyo koko akarere gafite umutekano muke intambara irahari aho intambara ihanganishije umutwe wa emu makumyabiri na gatatu na guverinoma ya kongo ifatanyije na fdr mayimayi nyatura n'abacancuro b'abazungu b'abawagina ndetse n'ingabo z'uburundi intambara irasenya ntiyubaka kuko twe rubanda rugufiya nitwe turi kuharenganira nitwe turi guhura n'ibibazo ngenga asaba leta ya kongo nidufashe ifashe abaturage nidufashe ivane abaturage mu kaga mu kangaratete yubahirize amasezerano yaba yaragiranye na emuventuruwa kuko intambara urabona kugira ngo ihagarare iri kugenda ifata indi ntera rero ikintu nasaba leta ya kinshasa ntidufashe nimba ikunda abaturage ikaba ikunda abenegihugu ikaba ikunda akarere ka noro kivu cyane cyane akarere ka masisi nyiragongo rucuro nibadufashe barebe ukuntu bajya mu biganiro sinibaza impamvu birengagiza ibiganiro bagiranye n'umutwe wa makumyabiri na gatatu barabigiranye ariko ni twebwe uyu munsi wa none turwura n'ingaruka z'intambara ndetse n'ubukene bukabije ejo tutazabasha kwikuramo murakoze cyane urakoze cyane bwana safari makuza gusa icyo twavuga wari utunze agatoki imwe mu mitwe uvuga ko ikorana n'ingabo za leta uvuzemo ingabo z'uburundi uvuzemo umutwe wa vagina kugeza muri aka kanya ijwi rya amerika ntabwo ayo makuru zirayemeza neza ubwo ngubwo ibyo ngibyo twabifata nk'ibitekerezo byawe kugeza igihe twebwe twashoboye gukora itohoza neza kugira ngo tumenye ukuri kuri ibyo uvuze ariko hagati aho bwana barikeka mugenzi wawe safari aribaza impamvu ibiganiro cyangwa se amasezerano yari yarasinywe hagati y'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu na leta ya kinshasa bidashyirwa mu bikorwa wowe ubona ibyo byaba ariyo mpamvu iyi mirwano ikomeje muri ako gace k'iwanyu
bwana munyamakuru nze ndabona iyo ngiyo atari yo mpamvu kuko imirwano ni miremire nk'uko nababwiye ibintu kandi nkora mbisubiramo kuvuga ngo amasezerano ese ayo masezerano uyu mugenzi wanjye safari namubaza ngo nayavuge nayahe navuge nibuze ibika bibiri aritiku ibiri cyangwa itatu z'ayo masezerano kuri ubu ngubu ayo masezerano abaturage ntibazi ngo ni ayahe masezerano kuri ubu ngubu ayo masezerano nimba barayasinye bagiye guturuka kuri kuri afudeni bikaza bikagera kuri rcd bikaza bikagera kuri cndp bikaza bikagera kuri emuventura ya demiri duze bikaba bigeze kuri iki gihe cy'iyemuventura ayo masezerano ni ayahe ayo masezerano aragana he ubwo rero iyo umuntu ari mu kibazo runaka ashaka icyo icyo bita kwandika donko pureyambire donko buriya ariya masezerano niyo bajya bitwaza bakavuga ngo ni pureyambire ahubwo hari ikindi kintu cyaba gihiswe inyuma cy'abaturage batari basobanukirwa icyo kintu nta nicyo bakirwanira icyo kintu nta nicyo bakigenderaho naho kuvuga ngo amasezerano ese ayo masezerano uwabaza abarwana ko ntawe wari wavuga ngo twasezeranye iki iki n'iki iki n'iki iki n'iki ngo abaturage n'amahanga abigereho turebe ese abaturage dukore evaluwasiyo ni ibihe byo guverinoma itubahirije ni ibihe byo bariya ba ribozi bariya ba emu ventura batubahirije ibyo ngibyo niko gahirahira abaturage barimo gupfa buri munsi guhunga buri munsi guhoza akarago ku mutwe abaturage barakarambiwe bashaka ukuntu kuri bantu bakubahiriza ayo masezerano cyangwa se bicare batubwire ngo ayo masezerano ni aya ngaya hanyuma se intambara tuyongeyeho bwana barikeka bwana barikeka ayo masezerano so ubona azubahirizwa mu gihe uruhande rumwe rutemera ko umutwe runaka ndavuga nk'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ugizwe n'abanyekongo ndetse perezida felix Tshisekedi ku giti cye akaba yaravuze ko adashobora kwicara nabo kuko ari umutwe w'iterabwoba
bo izo ninjiye mu makanifikasiyo buriya abavuze ngo ni umutwe w'iterabwoba nibo bazi amakanifikasiyo y'umutwe w'iterabwoba nimba ari byo koko nimba atari byo koko ariko twe ni ugukurikiza ibyo twumvisha abakuru ba- abakuru bavuze ariko noneho nibasesengure barebe ese igito igitera izi ntambara za buri munsi muri kongo guturuka mille neuf cent nonante six kugeza uyu munsi abana bavutse icyo gihe bamaze kujya kaminuza bararangije kugeza uyu munsi ese izo ntambara zishamikiye kuki ese izo ntambara ziri kuganisha igihugu he naho ibyo kuvuga ngo nongo ayo masezerano ayo masezerano none se intambara ya fpd yatangiye ari uko batubahirije amasezerano none se intambara ya cndp yatangiye ari uko batubahirije amasezerano ya- ya ya reventura mars ese intambara ya mbere ni ayo masezerano atari yubahirijwe ibyo byose ni ukumanza tuka abantu bagasesengura bakamenya ikihishe inyuma kandi ntibari abambatibihugu bo kuvuga bo guhora bari gukongeza intambara kugira ngo akarere kagume mu muriro udashira Mm. bwana safari makuza mbere gato y'uko mfata abakunzi b'ijwi rya amerika ku matelefoni ah, kuri uyu mu- mu mu cyumweru gishize ah, ingabo za leta ya kongo ndetse n'umutwe wa onu ushinzwe kubungabunga amahoro muri kongo monusco ah, bemeranyije ko bagiye gufatanya kugira ngo barinde umujyi muto wa sake ndetse n'umujyi wa goma kuba yafatwa n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ubwo bufatanye wowe nk'umuntu ukurikirana hafi ibibera aho ngaho mu burasirazuba bwa kongo ubona hari umusaruro bizazana
Ya, murakoze cyane munyamakuru ubwo bufatanye ndabona ntacyo bwenda gutanga nshaka kugira ngo mbwire mugenzi wanjye barikeka barikeka uvuka mu karere ka masisi niko mvukamo twese turi abanyagihugu ba kongo intambara kugira ngo igende ihagarare kuko tugomba kubwizanya ukuri ntidukikire ukuri tukavuga ukuri nk'uko kuri barikeka fata ino minsi yose intambara ihari uravugira ngo intambara ihagarara intambara iri kwiyongera umunsi ku munsi hajya abicaye kinshasa bazi ubu- ububabare bw'abaturage batuye masisi uyu munsi bavuye mu byabo abanyakinshasa bari kwirirwa bari muri ambiyanse bitwa ngo ni abayobozi b'igihugu barinda abaturage bazi ububabare bw'abaturage baturiye teritwari ya rucuro na nyiragongo bari kwirirwa birukanka kuvuga ngo buriya bufatanye bwa monisco na guverinoma ya kongo njye ndabona ntacyo byenda gutanga none se monisco irahari hariya wowe nk'umunyamakuru edi gwema tena usesengura cyane uzi neza amagambo bintu keyita uhagarariye monisco hano mu gihugu cya kongo yavuze fata nayo umunyamabanga mukuru wa nashozini yavuze ejo bundi amasezerano ko ahari kuki batayubahiriza ngo turebe ko tw'abaturage twagira umutekano rero nshaka kugira ngo mbaze edi mbaze barikeka urafata amazu yatwitswe ku manywa nyaruhanga n'amagambo yahavugirwaga ese iriya nzu ko icumbukira umuhisi n'umugenzi iriya nzu kwigaburira uwa- abaturutse hirya no hino bayatwikiye iki ese gutwika ariya mazu pisite de serisiyo barabonetsemo ni iyihe ambuka hakurya ugere rukore fata ahantu batwitse amazu ku manywa nyaruhanga ndetse ingabo za leta ya kongo zihari amagambo y'urukozasoni bavuze amagambo yo ya tribarizime amagambo ati ngo turi gutwika ngo amazu ngo y'abatutsi hajya ibyo bintu urabona bi- bizatugeza hehe urabona bifite umusaruro wuhe uretse gukomeza urwango rukomeza kugenda rubibwa mu baturage ari nako turi kugira ingaruka fata amazu y'ishangi yatwitswe ku manywa nyaruhanga videwo zirahari ziragaragara umanuke za kirorerwa n'ahandi ese ayo- ayo mazu ntabwo yatwitswe mu maso y'ingabo za eyasi ku manywa nyaruhanga izuba riva ese ayo mazu batwitse ko batatwikiye umunsi umwe ko bayatwitse mu bihe mu minsi igenda itandukanye izo ngabo za leta zihari hajya urabona ibyo bintu bizatugeza hehe Eh, ura- urakoze bwana safari makuza mu kanya ndaza guha ijambo luke barikeka niba afite icyo ah, avuga kuri ibyo wamubazaga ariko reka dufate n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri jimmy wiriwe neza
yego yego munyamakuru rego jimmy watwandikiye utubwira ko utuye mu birometero bitatu uvuye aho imirwano irimo ibera mu karere ka masisi Ah, ubu ngubu ibintu byifashe gute n'iki wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika muri aka kanya
ngo eh, ndi mu birometero bitatu nyine uvuye n'imirwanisho yaberaga Hmm.
ndahitwa butare muri gurupe na bashari mokoto ejo ku munsi w'ejo ni imirwano yiriwe irimo kabisa bombe zivuga cyane
Mm.
bityo rero nkaba ndimo nsaba leta ya kongo nisaba ko yakirinda ibintu byo kuvuga ngo ikibazo cya eventuwa kizakemurwa n'urusasu kuko leta ya kongo eh, hari n'undi ubikomejeho mu kanya leta ya kongo n'ibikunda abaturage bayo niyirinde gukora icyo bita gukemuza ikibazo cya eventuwa isasu kuko usanga kenshi ayo mabombe iyo arimo gaterwa bigenda bigira ingaruka cyane cyane ku baturage U- u- ubu gurupe na bashari mukoto yose urebye nta muturage ukiri mu bye inzara yenda kubica bityo rero turasaba leta ya kongo kwicara ikabaza emventura ayo masezerano ndetse bagashyirwa no mu bitangazamakuru bikagera no ku baturage bose kugira ngo bamenye ayo masezerano ni ayahe Mm.
leta ya kongo isaba kuzuza kugira ngo amahoro aze kugaruka Mm. hanyuma se jimmy urugero Ji- ndi butange jimmy wowe aho utuye ubu ngubu ah, hayoborwa nande ni ingabo za leta ni emu makumyabiri na gatatu cyangwa se ni ingabo za eyasi
aho ntuye ngo ingaruka zose ziterwa n'u- ziterwa n'intambara rimwe na rimwe hajya haza eventuwa bakarwana bamara kurwana eventuwa ntihicare ngo ishobore ngo ihabe wenda hari abaturage batuze ikagenda yagenda eh, uyu mutwe bita ngo ni wazalendo ugahita ugaruka nawo u- wagaruka ukaza utangira gufunga abaturage ati wowe ubwo adu yagezemo n'uwakoranye nawe wavuganye nawe kuri telefone ndetse bagushuhuje akenshi ibyo nibyo bibazo abaturage bagenda bahura nabyo i- aho imirwano ibera yabaye wenda eventuwa iza ikarwana yarangiza ikicara cyangwa se wazalendo ikicara wenda abaturage hari bagira gahenge ariko baraza bakarwana uwirutse akiruka na babandi ntibashobore ngo baricare bagahita bava mu birindiro bagasubira iyo baturutse ni gutyo hano muri gupe na bashari mu kuko abaturage bagiye babangamirwa n'intambara ni ukwirwana ah, imizigo ku mutwe biruka bagaruka ejo basubirayo
Ura- ura- urakoze cyane ah, jimmy kuba utubwiye cyangwa se utugejejeho amakuru y'imvaho uko ibintu byifashe aho ngaho muri masisi kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika gadafi goodman wiriwe neza
tuba cyane abanyamakuru rego wowe uri hehe
jenidiye muri kenya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
jya mfise igitekerezo nogisha nshikirije Mm.
iyi ntambara ya kongo urabye kuva igihe imaze tuba umuntu ara- nubwo tuba turi kure umuntu arakurikirana akaraba uko biriko biragenda Mm.
birasaba ku mpande zose ku ruhande rwa mventura no ku ruhande rwa leta barabe ikibazo nyamukuru ico bapfa kugira ngo baronke inyishu y'ico kibazo bafise kubera uravye harimo ikibazo c'amoko nta vyo guhisha ngo ni biki aho hari ikibazo c'amoko eh, kandi ico kibazo nico gituma eh, mu leta ya kongo nayone itse- it- gutsinda iyo ntambara izoyigora canke bitanoshoka no kuyitsinda biciye mu nguvu kubera leta ya kongo bibonekana ko mu banyagihugu bayo benshi babona yuko abanyamurenge canke abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda atari abakongomani kandi abantu bavukiye ngaho nta handi bari buje nta kindi gihugu co- cobiyitiriye nubwo coba ari ki- ikibizo kibiyitiriye kirababesha aho bavukiye bakam- ibisekuruza vyabo biri ngaho ni wabo nyene bisaba bane mu mahoro nde- ndetse novuga ko ni iterambere kuri bo kubona bafise abantu bakomoka mu bihugu bitandukanye bavuye bajya bava mu bindi bihugu ni iterambere kuri congo hama ikindi nacyo novuga ku ruhande rwa emu ventura nayo nicare nk'abandi bakongomani ntike irenza u- abandi bakongomani ba- bavuga urundi rurimi cyangwa b'ubundi bwoko ibone ko bobo bari special gusumba abandi bakongomani nabo babone ko ari abakongomani nk'abandi kandi bemerewe kugira munsi y'amategeko ya leta leta ibakingire iba- ira- kandi yongere iba- ibamenye ko ari abakongomani nabo ntibace bif- bafata iyo- iyo iyo turufu bayi- bafate ba- bafate ko barenze bafise eh, bagire u- uburenganzira busumba ubw'abandi Mm. Ura- Nico- niho mbona amahoro yo- yoshobora kubonekana ikindi naco Mm, usoza Mm.
eh, ndiko ndagereza gusoza leta ya kongo nta kundi iri bugire kurwana ikoresheje inguvu kuko rero nk'ubu u- baravuga ko bagomba gufata goma baranavyigarata tubigiye inkoho ba leta ya rosi imbunda leta ya rose tu- turazifise twazifashe abasirikare fulani twabafashe uba ba- nabo bariko yuko kurwanira igihugu nu- umuntu uriko arata inguvu nka leta leta niyami itsinda kenshi kandi gutsinda leta biragoye kandi izo nguvu M23 ikoresha iteru- i- i- ni- i- igomba gutera umujinya leta n'abandi bakongomani usanga bizomara igihe kirekire cyane barabe umwasi ninde kuko birabonekana ko hari abantu babari inyuma ba- ba- basapotinga mu bintu by'inguvu ariko izo nguvu baraba abantu basapoti mu by'inguvu ahubwo bashi- ba- ba- ba- babiteho abantu basapoti nka kurya u- umu- ni ku mu- uwige- uwigeze gusi- kuba arongoye abasirikare ba kenya yaravuze ati intaho intambara imbunda ntaho wigeze itsinda nubwo wowe urasa gute no- ba- nubwo wowe umeze gute nta- ntugere utsinda ahubwo amaku- kumvikana Urakoze.
bumvikane bicare urakoze cyane urakoze cyane Ah, ah, bwana Luke- eh, ba- luke barikeka ah, ibyo bitekerezo bibiri by'abo bakunzi b'ijwi ry'amerika bombi barasa nk'abahuriza ah, ku kintu kijyanye n'uko ah, ikiba- ikibazo cyangwa se intambara ida- itazavamo igisubizo kirambye cy'amahoro n'umutekano muri kongo ah, ndetse bakavuga ko pozisiyo leta yafashe y'uko ikibazo kizakemurwa n'imbunda atari yo pozisiyo nzima wowe urabivuga ute bwana barikeka bwana barikeka uranyumva Ah, bwana luke barikeka niba ah, utadukurikiye cyangwa se wavuye ku murongo Ah, reka twumve bwana safari makuza kuri ibyo bitekerezo byabo bakunze b'ijwi ry'amerika ah, basanga ikibazo gikwiye kujya mu biganiraho gukoresha ingufu
murakoze cyane ndashimira abo bavandimwe rwose ku bitekerezo bari gutanga ibyo ndemeranya nabo kuko nta gihe amahoro ajya aboneka habayemo iki gukoresha iki intwaro gusa byo ntihabe kugenza ute kwicara bicare bagende bajye ku meza amwe kuko urabona igihe byahereye hakoreshejwe imbaraga za gisirikare ariko nta solisiyo yigeze iboneka nta n'igisubizo cyabonetse kuko aho ba- hose bajya kurwana iteka ryose leta ya kongo ariyo leta yanjye niki nta nta gutsinda ije igaragaza bihora ari ugutsindwa gusa kandi abari gupfa ni abakongomani yaba ku ruhande rwa leta yaba ku ruhande rwa emuventura uyu munsi wa none bari gukoresha amafaranga menshi bagura intwaro za kirimbuzi mu gihe abanyagihugu tudafite imihanda imihanda myiza nk'ibindi bihugu mu gihe abanyagihugu tudafite amavuriro meza mu gihe abanyagihugu tudafite amashuri meza ahubwo wa mutungo wakagombye gufasha abaturage rubanda rugufiya urimo uragenda ukagugwa izo ntwaro urimo uragenda ukajya gukodesha abo bacyancuro b'abanyamahanga mu gihe usanga umusirikare wa kongo abayeho mu bu- mu kababaro karenze urugero abayeho mu buryo buteye agahinda aho usanga umwana we atari kwiga aho usanga umuryango we wabuze ibitunga ibitunga umuryango ibiribwa ariko ugasanga abo bacacuro leta ijya gukodesha baragendera amamodoka meza barara amahoteli meza mu gihe abanyagihugu bari kwicwa n'inzara urakoze cyane ubwo rero leta ya kongo turi kuyisaba niyemere ije hasi iganire n'abo bahanganye kuko ikimaze kugaragara ni uko uwo bahanganye amaze kurusha leta imbaraga cyane urakoze cyane rero ndashimira bagenzi banjye duhure mu kiganiro urakoze cyane bwana safari makuza Ah, bwana luke barikeka abo bakunzi b'ijwi ry'amerika tumaze kuvugana nabo ah, banavuze ko ah, ipfundo ry'ikibazo aho ngaho mu burasirazuba bwa kongo ari ikibazo cy'amoko Ah, ndetse hari undi watwandikiye ah, ku mbuga zacu nkoranyambaga witwa marite jose wavuze ati intambara ziri kubera muri kongo ni abahutu n'abatutsi bari kurwana ibyo bya emu makumyabiri na gatatu ntibabivemo kuguma bahenda abantu igitekerezo cyawe
Mm, bwana munyamakuru murakoze cyane Eh, nje ndabona hamwe ndi ndemeranya ariko ahandi sinemeranya cyane cyane ko i- ibyo bara- barivandika cyane cyane bitajyaniranye n'amoko Eh, iyo intambara baravuga ngo iyo intambara imaze iminsi yica n'uwabikurama Eh, ibyo kuvuga ngo intambara iri muri masisi ni intambara y'amoko ibyo nge rimwe na rimwe sinabyemeranyaho kuko eh, intambara uko itangira itangira atari y'amoko buriya abaturage nka za masisi aho mvuka mvuka ingungu bari batuje tekanye boroye eh, bahinga banywa amata barya ibihari barya amashaza n'ibindi bose batekanye nta kibazo na mukubu hariho aba baracabanye amoko aracabanye nta bibazo bikire birimo ahubwo i- i- icyo cyo kuvuga ngo ni amoko ni ni urwitwazo ni imbarutso yo kugira ngo abantu bagere kuri objekitife yabo eh, bariya bambatsi b'ibihugu bagere kuri za objekitife zabo biriya byo kumva ngo leta zunze ubumwe za amerika eh, za ntambara zirwana eh, entre hariya muri ukraine na za russia eh, ejo cyangwa ejo bundi kuko ubutunzi bwa kongo eh, bufite bwakora intwaro kirimbuzi ejo cyangwa ejo bundi bari gukoresha ubu butunzi bwa kongo mu mu ikoranabuhanga disike za orudinateri za telefone ngendanwa bakavuga ngo ese twe twe bihugu ku isante mondiale ibihugu byakungahaye ku byateye imbere ese tuzakoresha dute uriya mutungo uri muri kongo bakajya imbere bakabwira u rwanda eh, bakabwira uganda bakabwira kongo bagashaka ikintu bateranya u rwanda na kongo bagashaka ikintu bateranya ah, uganda na kongo urabona nko mu minsi yasize umutekano hari harimo ubwumvikane hagati ya kongo n'u rwanda twabonye perezida w'u rwanda atemberera hano tubona perezida wa kongo atemberera wa repubulika demokarasi kongo atemberera u rwanda ba- baja nko mu muco ba- bataha bataha n'amagwe baragabirana ariko bariya bampatse ibihugu byishimiye kuko rero bafite ahantu hasitaza kongo n'u rwanda basirije barafata ngo ngaka akantu k'akanyafu ngaho ni kwa bya bindi bavugaga twese turi abana tukavuga ngo ngo kubitaha n'undi kubitaha ahashyiriye abantu bakabi cyo kuvuga ngo ni amoko ibyo by'amoko na sekoratero donko ni ibintu ni ingaruka z'intambara ziri hagati ya bambasi b'ibihugu bamwe bagashyigikira ngo we eh, perezida wa kongo mube mube muvyantete donko mu mu- mutere ku kwemera ibiganiro bano ba emu ventura namwe muvuge ngo murahagaritse barashyigikiye bavuge ngo barabahagaritse bahagaritse indwano ariko nyuma muri bavuga tugere ku byabo nge antuka ikintu cy'intambara z'amoko nge sinzibona eh, biza biza nyuma ari amasekoratero y'izo ntambara zo kuvuga ngo yego bariya baratuzonze na bariya baratuzonze ni Ura- izo urakoze cyane mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane mu ntara ya kivu ya ruguru ahakomeje kuba imirwano hagati y'ingabo za leta n'abazishyigikiye n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika masudi wiriwe neza masudi uranyuva fideli uranyuva
wenda kumva fidele uri hehe
ndi bukavu ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ngewe ndabanje kubashimira ijwi rya amerika kuba namutwitaho murakoze
ubundi kandi nagira ngo ntange igitekerezo cyanjye kuri iyi ntambara iri kubera noro kivu iriya ntambara njye mbona ikibazo nyamukuru ari leta yacu ya kongo itumva ikibazo uko cyifashe igafata abaturage bayo bamwe bikurikiranye n'ukuntu basa ikabafata nk'abanzi kuko turamaze kubibona twebwe turi mu bwoko bw'abanyamurenge dufite ingabo zacu ziri mu gisirikare cya kongo ziri kugwa ku rugamba ziraswa na genturuwa ariko hari aho tutagera twebwe abanyamurenge muri congo aho tugeze hose bakatwita ariko turenventurwa mbese bamaze gufata ikibazo baragihindura nk'icyaba kikibaye ikibazo cy'amagurupe ya arime cyangwa se imitwe
fideli fideli uranyuva fideli ndibaza ko tumubuze uranyuva fideli fideli ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ndabumva ego ndabumva rwose komeza ariko uhine uhine uhine ibitekerezo byawe yego nari mvuze ko nyirabayazana w'iki kibazo cyose ni leta ya kongo idashoboye gukemura ibibazo
fideli dukomeje ibibazo bagifata bagatega ku baturage abitwa ngo ni abatutsi cyangwa se abanyamurenge bakavuga ko ari mu gihe igizwe n'amoko yose y'abakongomani ariko hari aho abaturage tutabasha kugera bakatwita yuko turi inyeshyamba turi emventura kandi ari umutwe witwaje intwaro nka za mayimayi n'izindi ariko bagahagurukira kuwurasa kuruta uko bagahagurukiye ikibazo cyose kandi rero nkagira ngo inama abantu batanga kuri leta yacu uyu munsi wa none wenda bafite imbaraga bararasa nyine iyo mitwe bayirangiriza ariko badakemura ikibazo ejo nanone zongere ize isuri kandi zitutse umutwe rero bakagombye guhaguruka iki kibazo bakareba ikigitera bakareba igitera izi njyana z'amoko bakaba aricyo barandura burundu kuko nibarandura umutwe ubwawo ariko bataranduye ikiwutera n'ejo kizongera kiwutere murakoze ijwi rya amerika urakoze cyane nawe kuri ibyo bitekerezo byawe kuri telefoni dufite n'undi lawrence wiriwe neza lawrence uranyumva
yesu lawrence uranyumva
ndakumva su ego uri hehe
zembi muri bugande ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe gerageza ariko ugabanye iyo radiyo twumva ku ruhande lawrence uranyumva
ndakumva se bu yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo Ah, lawrence ndibaza ko ah, tutarimo kumwumva neza yari aduhamagaye ari mu gihugu cya uganda ariko bwana safari makuza ah, uyu mukunzi w'ijwi rya amerika dusorejeho mu kanya yavuze ko ah, ikibazo ari leta ya kongo itarashobora uh, kumenya uko ikemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa kongo nawe yagarutse uh, ku kibazo cy'amoko uh, no kwitirira amoko amwe ko ari abanyamahanga aho kuba abakongomani wowe hari icyo ubivugaho
murakoze cyane munyamakuru nshimye uwo muvandimwe uri mu mujyi wa bukavu hano hari ikibazo cya discrimination kandi gikorwa na leta ya kongo ibyo rwose nta banga ririmo kuko namwe muzashyire muzakore ankete yanyu uyu munsi amabariyeri ni menshi cyane mu mihanda barabona umuntu uko asa bagenda bajya kugereranya n'iki n'umutwe wa emuventura abatutsi bose barabafata ngo ni emuventura waba uri mu modoka barakuvanamo waba uri kuri moto baraguhagarika waba uri mu muhanda ugenda bakakuvanamo noneho n'ikindi kintu kibabaje kinateye n'agahinda n'abari mu gisirikare cya faridese bitwa ngo bafasha leta ya kongo bitwa ngo ni abanyagihugu nabo bafite itotezwa rikomeye cyane hari abenshi bagiye baraswa ku manyaruhanga izuba riva ngo bavuye ku rugamba umuntu yagiye ku rugamba ajyanye na bagenzi be yakoresheje imbaraga ze zose kugira ngo arengere igihugu ugasanga baramwishe ngo ni bene wanyu bagenzi bate batwishe ugasanga se umuntu arazira iki uyu munsi wa none genda ugere mu mujyi wa goma hano mu mujyi wa goma ufate kuri purizo ya aneri kushemesha aho abantu b'inzirakarengane bafungiwe mu mwobo batareba izuba bazira uko basa bazira uko baremwe genda ugere kuri oditora militeri nta banga rihari mugende muhagere urebe abantu bahafungiwe bazira uko basa ugende ugere kuri tede rejo tede ya sokora de urebe abantu bazira uko basa n'uko baremwe umuntu bagende ari mu mirimo ye ni umuhinzi ni umucuruzi ni umworozi ngo uriye mu venturuwa ubwo rero ugasanga leta ya kongo ifite ikibazo n'abayobozi badakunda igihugu ngo ntibakunde na bene gihugu kuko twese turi abakongomani leta ya kongo yagiranye amasezerano na emu venturuwa ubwo barasinyanya baricarana ariko uyu munsi wa none wasanga twe rubanda rugufiya turi kuba inzirakarengane bitewe n'ukuntu dusa ibyo rwose nta banga ririmo genda ugere i Kinshasa muri kapitali ahantu hari hitwa ngo niwe mutima w'igihugu cya kongo abantu bafungiwe muri purizo ya ndoro ntibagira ukuntu bangana rwose amazina arahari amafoto yabo arahari ugenda ugere muri makana nk'ejo bundi ejo bundi ejo bundi aho bagiye basanga umusaza nawe wari uri gutega azivamo baramufata baragenda baramwica bitewe n'ukuntu asa ngo ni umututsi ese uwo musaza yari ari ku rugamba bwana safari urakoze cyane gusa ibyo uvuga umwanya watubana muto ugiye byose kubitugaragariza ariko kubera umwanya muto reka dukomeze ikiganiro ariko nanone ngaruka gato kuri Luc barikeka wavuze ko ikibazo cy'amoko kiza nyuma ariko intandaro ntago iba ari amoko bwana barikeka ukurikije ibyo safari avuze wowe igitekerezo cyawe ni iki
cyane umunyamakuru wagirwemo turabashimiye cyane kandi akaba nshimira amatafari nubwo ari kuvuga n'agahinda kenshi kandi birababaje kuba hari abantu bapfa muri emuventura yavuze ko atari ubwoko bumwe burimo ubwoko bwinshi hariho n'abahunde bafunzwe hariho bafunzwe hariho n'abatembo bafunzwe bavuga ngo bakorana na emuventura ayo rero nibyo byaba nyine ababwiye ngo ni amasekoratero y'intambara kuko ahantu baravuga mu bavuga muri iki kirimi turi kuganiramo ngo ati ngo aho bibiri zirwanira cyangwa inzovu bibiri zirwanira ibyatsi nibo biba nibyo biba byabonye akaga ubwo rero icyo bariya bantu basinyanye ayo masezerano yabo nabanza nabwira na safari nimba yagira ukuntu yayabona natwe yatwoherereza cyangwa akagira n'abandi kuko mu bushakashatsi tujya dukora turashaka tukayabura tukabura ngo miraya sinzi niba safari yaduha yenda n'indingi imwe n'igika kimwe njye numvaga ngo ibyo basabaga cyane ngo basabaga ko leta ya kongo ngo yaja muri eyate iyo eyate bayigiyemo naho ibindi ibyo nkabona ko umuti umuti w'iyi ntambara atari ukuvuga ngo ni amoko kuko ayo moko ni amasekoratero ubu ngubu hano igoma imashyisi ingungu igoma ingungu niyo nzira njya nyuramo cyane haratuye abatutsi haratuye abahutu haratuye abahunda haratuye abatemba ese nimba twavuga ngo abantu bose bafunzwe ni ukuvuga ngo bafunzwe ko ari ukubera n'aba emuventura n'agandi moko n'andi moko ahubwo ni bwa ni bwa bya bindi bari kugira urwitwazo bari abantu b'ibihugu bavuga ngo dore akamiko mwagenderaho dore akamiko mwagenderaho kugira ngo babe bari kubona inyungu bashaka nari byo kuvuga ngo njye navuga ngo ni amoko oya si amoko kuko hano usanga amoko yose ari ari ari hamwe intambara itariho intambara yaza kuza ukabona ariho bamwe batangiye kwijumbika abandi naho iyo misekoratero ntabwo iyo misekoraterane ntabwo ni ingaruka z'intambara ntabwo ariyo ariwo muzi ariyo ntandaro y'intambara oya
urakoze cyane bwana luke barikeka ubwo safari niba afite ikindi yifuza kongera ku byo wari uvuze ndaza kumuha akanya ariko reka twongere dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika enosa niringiyimana wiriwe neza
n'uriya musaza nirewe rego uri hehe
ubundi gicanga muri masisi gicanga muri masisi uyu munsi hiriwe gute
uyu munsi yigiriye neza ibyo niho habaye imirwano ahitwa nyakaringo buringu na rizerenshi emuventi na rizerengo burera
hanyuma i- ama- i- igitekerezo cyangwa ikibazo ufite
ikibazo mfite ngewe ni inyunganizi mu kanya mu- mu nde- mu nyakuye ikiganiro cyatangiye yego
yumvise kuri bamwe ibyo bavugaga imirwano ya emuventi bakurikirana abantu biturukanye n'uko basa n'imvugo yabo ubu mbega umunsi w'icyura ibihembwe muremure niko navutse n'ibyo abantu bajya bakoramo baraza bakorera ku misana bakavuga ngo rero ibi bihembwe byeturuwa kandi utari igihe gufata n'imbunda ari umuturage ibintu nk'ibyo wumva ari iby'ukuri ni iby'abazungu n'abazarenga muri iki gihe twe turi muri aka karere bari igihembwe byo mu karere tubamo bakubona uri muremure ibyirenga ijwi ryawe na rirerire imivugire yawe bahita bakwita ngo uremeze vuba kandi itazi n'inzira z'igikirikare urumva yuko gukemura ibi bibazo ni ibibazo bikomeye cyane abaturage bajyamo bakajya mu byo batazi urumva yuko gukemura ibi bibazo abategetsi babyitaho cyane kuko abaturage rubanda nyamugiki bari gusimbuka cyane
Urako- urakoze cyane Eh, ndagushimiye cyane inosa ah, aho ngaho mu gace ka kicanga urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze namwe yego reka dufate na bizimungu wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe bizimungu wowe uri hehe
ubu nanjye mmerereye muri masisi muri gurupema ya bashari icyo nge nashakaga kuvuga ku by'ibibazo by'iwacu buriya twebwe abaturage nitwe tubifitiyemo ibibazo urangiye uko mbibona nasabaga leta ya kongo kugira ngo bicare baganire barebe ibyo bintu bari gupfa babihuzeho kandi ikindi na leta yacu nayo ntikoroheye ubu ngubu yaragiye ifata iyi mitwe yose yino y'abamayimayi abanyatura bose babumbira hamwe bita ko ari abazarendo ngo abo bantu bagiye ku rugamba bose ni ukujyana kandi iyo mitwe iratwiba ibya kera imaze kandi ishyigikiwe na leta leta iri kubireba twe nta kintu yakora ubu twebwe hano iwacu ubu tuvugane ntabwo wabaza ubwoya bw'inka ngo uzarubonaho imitungo yacu yarariwe amakene barajyana ubu dusigaye tubona ku nka tukajya gushungera kandi na n'ubu birakomeje turimo abandi gusaba leta yo kugira ngo bagerageze barebe ukuntu bakwicara baganire Ah, ibibazo by'intambara ntabwo intambara ishobora gukemurwa ari uko habayeho isafi kuko twebwe turi gupfa n'ibyatsi byashyuze byajyanywe rwose barebe ukuntu babigenza aho ngaho ku i- i- ibashari ubu ngubu ah, ibintu byifashe gute
twebwe ubu aho turi nta nabo bazarenda bari kuhakontorora ariko nabo ba- bashyigikiwe n'imitwe y'ibi- mbega ni amagurupe ya ruma ariko basa- bashyigikiwe na leta ngo ni ukuza bari kudutoteza ubu buri kwezi turi kuvamo turuwa amafaranga y'amakongomani bita turuwa miri fura buri kwezi ubu nizo nitwe turi kubahemba mbese muri make ngo tugasaba leta kugira ngo dukize iyo mitwe yose bicare baganirize mbese intambara ishere natwe tubone kugira amahoro urakoze cyane bizimungu aduhamagaye ari bashari nawe ah, aho ngaho ni ah, mu karere ka masisi muri burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo Ah, bwana safari makuza ah, aba bakunzi b'ijwi rya amerika namwe murabyumvise ko bakomeje gushimangira ko ah, ikibazo muri ako gace cyakemuka ari uko habayeho kuganira hanyuma abantu bakumvikana intambara ikarangira ariko muribuka nanone ko ah, perezida felix Tshisekedi ah, aherutse kuvuga ko ah, amatora muri kongo ateganyijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri azagira ari uko ikibazo cya emu makumyabiri na gatatu cyakemutse ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwa kongo cyakemutse mu gihe hasigaye igihe kitarenze ukwezi n'ibindi murabona icyo perezida Tshisekedi yiyemeje azaba yakigezeho
Ya, murakoze cyane umunyamakuru ibyo yavuze ati ngo akeneye kugira ngo amatora azabe ari uko umutekano wabonetse none se ko adatanga umutekano aka- akaba akomeje kwica rubanda rugufiya akaba akomeje kwica abaturage rubahagarariye hajya ayo matora azaba umutekano binyuze mu zihe nzira none se uyu munsi wa none kwabwira ngo ibyo biganiro ari amasezerano leta ifitanye n'uriya mutwe aho kugira ngo yubahirizwe ko ariko bari gukomeza kohereza abo bita ngo ni abazarendu izo mayimayi fdrr nyatura n'abo bacancuro bagakomeza kurwana umunsi ku munsi hajya ayo matora azaba mu mutekano binyuze mu zihe nzira nimba akeneye kugira ngo amatora abe natwe abaturage tugire umutekano ndizera ko ubwawe we mwe muganiriye n'abaturage bari mu bice bitandukanye bakubwiye uburyo babayeho ukuntu bamerewe nabi ni ukuri abaturage turahangayitse dufite ikibazo gikomeye cyane dufite ikibazo dufite intimba ku mutima n'ano masaha umuturage ni umwana uri kuvuka uyu munsi wa none itenda kuzamushiramo vuba hanyuma bwana Ka- gasubiza gatoya kwanza barikeka Eh, hari hari ikibazo ya- Wavuze- hari ikibazo yari yakubajije akubaza ngo ah, muri ayo masezerano ukomeze gutsimbara uvuga ko atubahirijwe ngo we ah, nta- nta- ntago arayasobanukirwa neza ngo niba hari ibyo ubona bitubahirijwe ngo wabimwibutse
ariko se yi- yikwigiza nkana ku bintu azi kameme ni umuintelektuwari arasoma amasezerano arahari nayakenera ubwo ngewe ngomba kuyamwoherereza kuko twese turayafite twese twarayasomye ndetse n'abayobozi ba kongo basinyanye ubwo rero ikwirengagiza ibibazo ikindi ushaka kugira ngo mubwire nka mugenzi wanjye uvuga ngo avuka ingungu afate mbere ukuntu abaturage ingungu bari babanye abahutu n'abatutsi abatembo noneho abisanishe uyu munsi wa none arebe ukuntu ibintu bimeze njye nshaka ngo muhereze urugero ese bariya bagiye gutwika ku nturo babe bari kwigamba bavuga ngo iki ngo dutwike ngo amazu y'iki y'abatutsi ni ibintu byagaragaye ku marezo sosiyo nimba atanabifite n'ubu ngubu nabimwoherereza none se abo ngabo babikoraga ntibari kumwe na leta none se ayo magambo leta ishatse kugira ngo ikibazo gikemuke cyakemuka ariko kuvuga ngo irakoresha intambara n'imbaraga icya mbere uretse gukomeza kugenda banganisha abaturage babiba urwango mu baturage rw'amacakubiri intambara urareba igihe yatangiriye nta musaruro byamuhereje none reba uyu munsi wa none ageze muri sadeki ngo nibaze barase arabona ko ikibazo ari ukurasa nangwa ikibazo n'ugenda akicarana n'umutwe bahanganye urakoze urakoze cyane bwana safari mu kanya turaba tugeze ku musozo reka tugerageze guhina amagambo dufatana n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika reka mpere kuri arma wiriwe neza uri hehe
ndi nayirobi ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nari mfise akabazo kamwe nagomba kubaza urabye ikibazo cy'igihe iyo ntambara yatangurira imaze igihe kinini hanyuma ndibuka ko higeze kuba ibiganiro hagati y'abaperezida bo muri eyase biga ku kibazo cy'intambara yo muri congo icyo gihe ndibuka yuko perezida w'u Burundi yigeze kuvuga yuko ngo mu byo abakuru b'ibihugu baganiriye ngo bagiye gufata ingingo y'uko ngo abahora abariko baragwana muri congo ngo basubize inkoku neza ibigwanisho byabo ngo canke ngo abasoda ba yase bagakoresha inguvu ngo bakabaka ibigwanisho nimba ntihenze iyo speech narayumvise y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi noneho ko habaye amanama menshi y'indongozi zirongoye ibihugu byo muri yase uba barananiwe kwaka ibigwanisha abo bantu hoba habuze iki mbega kubera iki batashyize imbere ibiganiro kubera ibiganiro ni wo mutorama mbona intambara ataca imaze imaze imyaka myinshi abantu birirwa barapfa abanyagihugu barenga umuriyoni ni impunzi urumva n'amarira ni imiborogo mu babyeyi mbona nohanura yuko hoba ibiganiro perezida wa kongo akemera ibiganiro bikaba abakongomani bakabana mu mahoro ku isanzu icyo gihugu nta gihugu na kimwe kirashyika ku mahoro arama hatabaye ibiganiro murakoze urakoze cyane arma mu gihugu cya kenya reka dufate na niyo mwungere finiyasi wiriwe neza finiyasi uranyuva
yego ndabumva cyane uri hehe wowe
yewe ndi ku gihugu cya zambiya ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yewe ngerageze kuraba ibyo muri congo neza igihugu cya congo nticyemera abo banyamurenge nagomba mbaze umutumire ko abanyamurenge bahoze baba ku butaka bw'u rwanda kuko akenshi bakunda kuvuga yuko boba ari abanyarwanda ngaho ntatahura rero baba bavuye baba baje gufata ubutaka bwo muri congo bavuye mu rwanda cyane ni ubutaka bwahoze ari ubw'u rwanda aho niho hantu haba hangora gutandukanya kuko twumvirije imvugo z'abategetsi bo muri congo biraboneka yuko batemera ko boba ari abakongomani ahubwo boba ari abanyarwanda
nibaza ko ubusanzwe abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge benshi batuye mu gace ka kivu y'epfo kandi ikibazo turimo kuganiraho muri aka kanya ahanini kirareba kivu ya ruguru ubwo wenda muri aba batumirwa hagize uwifuza kugira icyo abivugaho yabivugaho ariko ahanini turibanda ku gace ko muri kivu ya ruguru
aho rero niho nari mfitiye amakenga urakoze cyane ikindi ikindi njye nifuza ko boganira bakicara bakaganira kuko hajya bataganira intambara ntizopiheze urakoze cyane reka tugaruke kuri bwana luke barikeka aruma bigira umuremyi yavuze ahanini ku kintu kijyanye n'ibyo abategetsi b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'uburasirazuba bari biyemeje atanga urugero ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko umugambi cyangwa se intego bari bafite ari ukwambura ibirwanisho imitwe yitwara gisirikare mu burasirazuba bwa kongo akibaza aho ibyo bigeze bwana luke barikeka
bwana munyamakuru ndamanza mbwire mugenzi wanjye safari mubaze ngo biriya byavuga ngo iby'amoko twumvise bari abaturage bo muri bashari bari kuvuga abo bonyine ukuntu babayeho inka zarariwe si abatutsi gusa bari bafite inka si abahutu gusa bari bafite inka si abahunda gusa bari bafite inka kuko iyo moko atatu yari ahaturiye none arakubwiye ngo nta n'inka n'imwe ihari ese izo nka z'andi moko zo zariye zite ayo ni amasekoratero niho n'ibisubira ampurizi desera kuvuga ngo abaturage ngubu barahunze baragiye ni kwa kundi kuvuga ngo ubwira yaje aragenda yenda n'umwe aba ari abaturage hari ibindi bibabangamiye nabo yabaye bari bafite ikindi gihugu bajyamo bari kuba bagiye bakaba bikinze iruhande bakavuga ngo natwe tube tugiye hariya ariko kubera kuba mu gihugu no gukunda igihugu bakavuga ngo no nta handi turaja nta n'ibyo turakora reka ibyacu bigende biturengere uwo nshinga ntawe utubajije uri mu burundi wowe nyine ari mu burundi kandi ingabo z'uburundi zaje ziri zino ibyo ndabona ko zitari zizanywe harimo ibyo bya bindi byo kuvuga ibihugu bya mbasi ibihugu biravuga ngo muvuge mutya ariko muzakore mutya nimba baraje baje kwakana intwaro koko imitwe yitwaza intwaro kuko ndende nk'ijana cyangwa magana abiri muri muri noro kivu turi muri masisi na rucuru aho ngaho twavuga ngo ntabwo bageze ku nshingano zabo nimba ari ya masezerano ibyo banditse koko biri mu masezerano bagiranye bakaba batarabigezeho ni ukuvuga ko batagize icyo bageraho naho nimba ari ukuvuga ngo bari baje guhagarara hagati yabo bari twabonye koko ku ntambwe ya mbere bari babikoze guhagarara hagati ariko buno nabo baje kureba babona ibintu birabarenze cyangwa se n'iya politiki yabambata igihugu yatumye imirwano irongera irubura imirwano irongera irubura akaba nari gutyo bimeze urakoze cyane bwana luke barikeka mu kanya turaba dusoje iki kiganiro ariko bwana safari makuza hari amakuru akomeje gucicikana avuga ko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu waba witegura kugaba ibitero simusiga ku mujyi wa goma ubwo ibyo biheruka byari mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hanyuma uwo mutwe uza kuvamo nyuma y'ibiganiro wagiranye n'abategetsi runaka urabona bishoboka ko uyu mutwe wakwigarurira uyu mujyi
murakoze cyane bwana munyamakuru usoza dusigaje umunota umwe
yego ibyo natangireho mvuga nti ntihabeho ibiganiro leta iganire na emuventura kuko urabona uhereye iyo bahereye baturuka za za sabyinyo bakaza bunagana bagakomeza bagakomeza ni icyagaragaje ko leta ya kongo ifite intege nke ubwo rero mu kugira ngo amahoro aboneke wenda se ntibanakomeze ngo begere imbere niyemere ibiganiro ni ibiganiro izi yikwirengagiza amasezerano bagiranye naho nitemera ibiganiro urabona ko leta iri kugenda ikajya gutera undi mwanya ukumva ngo iratsinzwe irirukanse emu ventura irafashe emu ventura ifite imbaraga ibyo ni ikintu kimaze kugaragara rero niyemere iganire n'uriya mutwe bagendere ku masezerano twe abaturage tugira amahoro arega n'abahunze kugira ngo batahuke basubire mu byabo bwana safari makuza ni umusesenguzi ukaba ukurikirana hafi ibibera mu karere k'uburasirazuba bwa kongo ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
nawe urakoze bwana munyamakuru edi gwema ku mwanya waduhaye bwana luke barikeka nawe ndagushimiye kubw'akanya kawe waduhaye kugira ngo tuganire wakoze cyane
namwe mwakoze bwana munyamakuru nshimire namwe bakunze ibijwi ry'amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezeraho ariko mbararika andi makuru yacu akurikira mu kanya gato mugire amahoro n'amahirwe